Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkundikije inama y'abanyamigambwe yabaye ejo ku munsi wa kane mu burundi yaragarutse ku bibazo biri hagati y'imigambwe icyo ni ngora kuko igihe mufuse umugambwe je nasanze uwo mugambwe senera atawutaniye na msd mwafuse n'ibindi uyu ni tito bucumi umugambwe inkinzo MSP inginze ngo umuganga ufise ibigwanisho c'est inakization gratuite kombura sura kumbarira kombye abo banywanyi bacu baba barafatanya ibigwanisho nabo nyene baje habona uyu nawe ni simon bizimungu umugambwe cnl inkuru co kimwe ni inkuru ishingurwa mu cibutso ca nyanza mu rwanda y'ibiziga vy'abantu amajana abiri bagandaguwe mw'ihonyabwoko inkuru y'urupfu rwa jacques chirac yahoze ari perezida w'igihugu c'ubufaransa hamwe n'inkuru yerekeye igikorwa co kumviriza ibirego bijanye n'ivyaha vyagirizwa perezida wa leta z'ubumwe za amerika turazigara koko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu aloyiza bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwaramutse neza aloyiza umwanya ni wawe mwaramutse frederike turahera muri afurika igihugu ca sudani ejo ku munsi wa kane categetse kugara imbibe zaco gihana na libiya hamwe na repubulika ya centre africaine kuco yise kuco cise ko ari imvo z'umutekano byatangajwe n'akanama karongoye igihugu ni ingingo ya mbere nk'iyo ifashwe kuva omar al bashir akuwe ku butegetsi ni ingingo yafatiwe mu nama yabereye i niara ni ku murwa mukuru wa leta ya darfur y'ubumanuko nk'uko byashyikirijwe n'ako kanama nyene mu myaka iheze ibinyamakuru muri sudani byatangaje ko benshi mu barwanya leta baturuka mu ntara ya darfur bajabuka muri libiya kwisuganya mu bya gisirikare abandi nabo bakiyunga n'igisirikare ca Khalifa Haftar asanzwe arwanya leta ya Libya. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika yarifatiye mu gahanga abashinga amateka b'abademokrate hamwe n'ibinyamakuru vyo muri Amerika yongera ashavurira abategetsi bo muri leta yiwe bafashije uwashize ahabona ivyo yakoze vyo gukoresha ububasha nk'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite. Trump yagahutse yagarutse i Washington ejo ku munsi wa kane inyuma y'iminsi yari amaze i New York mu nama ya buri mwaka ihuza ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakunguni yatahutse ku munsi nyene komite y'akanama nshingamateka ikurikirana ivy'iperereza yariko irabaza umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza muri Amerika catumye kucatumye leta iteba kurungikira kongere ya amerika ivyavuzwe n'uwashize ahabona ivyakozwe na trump trump yagirizwa ko mu kwezi kw'indwi itariki mirongo ibiri na zitanu yaterefonye perezida wa ukraine amusaba gutoza kuwahoze ari visi perezida joe biden n'umuhungu wiwe kugira bimwononere gutsinda amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ikigo c'ishirahamwe mpuzamakunguni kijejwe kugenzura ikoreshwa ry'ubumara bwa nikleyere gishikiriza ko irani yatanguye guhingura ubumara bwa iraniyumu ku rugero ruhanitse kandi ko ari uguca kubiri n'amasezerano yumvikanywe ko n'ibihugu rutura ku isi raporo yasohowe n'ico kigo yabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa na Reuters ryo mu bwongereza yavuze ko irani iri kwikoresha ubuhinga buhanitse ku kigo cayo c'ahitwa natanze kandi ko yongereje umurindi kurusha kare umuvugizi wa leta ya Iran Ali Rabiei yashikirije kuri televiziyo kuwa gatatu ko Teherani ihumurije impande zasinye amasezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ko itariko irahingura ibirwanisho vya nikleyere kandi ko yemeye kugira ico ihinduye igihe leta z'ubumwe za Amerika yogaruka mu masezerano ikanafuta ibihano yafashe umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu ejo kuwa kane yaratanguye gushinga leta nshasha y'ubumwe inyuma y'amatora yo mu ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'icenda atawabashije kuyatsinda ibi bikozwe mu gihe umugambwe wa netanyahu rikude warushijwe intebe imwe n'umugambwe bleu et blanc w'uwo bari bahanganye mu matora perezida ruven rivline wa wa israeli ku munsi wa gatatu yahaye netanyahu mahirwe ya mbere yo gushinga leta rivline yafashe iyo ngingo amaze kugi- kuganira n'iyo migambwe ibiri ku gushinga iyo leta y'ubumwe umushikiranganji w'ubushinwa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije ko igihugu ciwe citeguye kugura ku bwinshi ibidandazwa bihingurirwa muri leta z'ubumwe za amerika avuga kandi ko impande zibiri ziriko zirerekana ubushake imbere y'ibindi biganiro bitegekanijwe wange yi yabishikirije ejo kuwa kane aho yari i new york yashikirije ko amerika iza yarakuye amatagisi ku bidandazwa byinshi by'ubushinwa ibi biganiro byo ku rwego rwo hejuru ku guhanahana ibidandazwa hagati ya amerika n'ubushinwa bitekanijwe gusubira kuba mu kwezi kw'icumi ku itariki cumi na zitatu inyuma y'aho ibihitiye atamwimbu ushimishije byatanze muri afurika kandi abantu batandatu barapfuye ejo kuwa kane igihe imodokari barimwo yaca ku gisasu ca- catezwe mu kuzimu mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya borno muri nigeria iyo modokari yunguruza abantu yaciye kuri ico gisasu bakeka ko catezwe n'abakora iterabwoba baba barondera gutega abasirikare bari mu bikorwa byo gukizura mu gasagara ka kamuya mu buraruko bushira uburengero bwa leta ya borno
urakoze aroyizi ku makuru uje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi bamwe mu barongoye imigambwe bagiriza umugambwe cnl ko abanywanyi bawo bafatanwa igwanisho kandi ko ari nabo basotora abo mu yindi migambwe ivyo vyumvikanye mu nama y'abanyamigambwe yabaye ejo ku munsi wa kane yari irongowe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iyi nkuru ijwi ry'amerika ryateguye bifashijwemwo n'abanywanyi baryo mu burundi mu gihe kwishikirizwa na desire hatungimana inyuma y'ukwezi kumwe abarongoye imigambwe bahuye hagapfundikwa ko bagiye gukora ibishoboka vyose kugira icuka kibe ciza hagati y'abayoboke babo uno musi bishimiye ko hari intambwe yatewe muri bino bihe vyo kwitegurira amatora yamara haracari utubazo buramatari w'intara ya muyinga aline manirabarusha avuga ko hakiri agahaze ku ruhande rw'umugambwe senel iyo abawurongoye bagomba kugurura ingoro bakoreramwo E, turavye twasanze hanini ari imigambwe ibiri naho nyene usanga mu rwaruka rukunda gushambira nayo yose ndende fdd na fnl tuca turaraba ati none mbega mu pfiki bigenda gute usanga ni ubuntu buto buto bava ugasanga bahuriye mu kabare umwe akavuga ngo wewe nguri mbonera kure uwundi nguri cuma c'indege bagaca bafatira ngaho bakagwana turaraba yuko mu bisanzwe bapfa ubusa duca dusaba rero yuko ubwo rwaruka guhagarikira ngaho kandi yuko ababatwara bo bigisha eh, kuganira ahubwo bahuye bakayaga imigambi y'iterambere eh, bakavuga imvugo nziza zidatuma zitirimutsa uyu canke uriya siwe wenyene mu ndongozi z'umugambwe sndfdd zamagana umugambwe senel kariniya mbarushimana ni buramatari w'intara ya karusi imwe mu ntara zavuzwemo cyane ibyo kutihanganiranirana we yasiguye ko hari bamwe mu banywanyi b'umugambwe senel bagirizwa gutunga ibigwanisho impunzi z'igihe ntizibuze nuko baguma ba- bavuga yuko tuba twageze kwa montage hariho umu witwa iraguze vena yafatanye gerenade muhiriwe urongoye umugambwe senere muri komine nyabikere ariko gushika uno munsi bavuga yuko eh, ari montage twamugiriye yoba yaragiriwe ariko ivyo bintu si byo namba byaragaragaye yuko iyo gerenade yari- yari yarayifise bumvikana yuko rero notera kama bari ngaha barongoye imigambi ngaha yuko ufashwe mu ikosa ntibemeye ko yafa- yafashwe mu ikosa mugoni baca bavuga ngo ni montage bamugiriye urongoye umugambwe MSP inkinzo Tito Ucumi afatiye ku byo babura amatari bagiriza umugambwe SNL asabira ihano uwo mugambwe mwarafuse imigambwe imwe imwe idafise inkoho idafise amagrenade mwayifutiye icyo ni ngora kuko igihe mufuse umugambwe je nasanze uwo mugambwe senera atawutaniye na MSD mwafuse n'ibindi mbona yuko muri icyo gihe amategeko yokora cyo kimwe kuri bose Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru umugambwe SNL nawe yakurikiye imirimo y'iyo nama ariyamiriza yivuye inyuma ibishikirizwa agasaba ko umunywanyi wa SNL akoze amakosa yohanwa ku gatwe kiwe hisunzwe amategeko ucankuriya aza kubiri n'amategeko twe tuba duti nahanwe mugabo hahanwe umuntu ntibyitirirwe umugambi nubise benshi hari n'abagombye gusaba ibihano silivopurere uyu munsi ashobora kumusabira ibihano ejo wewe akaba ariwe bitangura gufata nibaza ko iyo siyo ntumbero twagiyemo nk'abanyapolitiki twagiye mu ntumbero yo kubaka igihugu biciye mu migambi myinshi muri politiki ariko yabuze ijambo ritanyubatse njya kubabura amatari iyo uvuga ko abasenda aritwe twisangurira ko ingoro iri jambo ndariheruka eh, muri bujumbura birare nyabiraba Eh, ndaryumvise kandi mw'inama ryantuje ku mutima cyane ndibaza none tuba tubijije gushika hiya aho tudepanse amahera kugira ngo ingoro zi- twakose twasize amarangi tuze gusambura twe benyene ntabaranya kubabura amatari intara murongo ni nayo yatuwemo ama permanence menshi ya CNL budufatire aba CNL bose baturize ya permanence uko zingana hanyuma tubashengeze umunyamabanga w'uwo mugambwe urongowe n'umushingamateka Gatongo Wasa afise icyo asaba bafise icyo bagiriza umugambwe SNL muri make rero nagomba sizi kuno kwita guhumuriza abantu kubabura amatari twebwe umugambwe intumbero yacu niyo kubaka abanywanyi bacu aho duca hose tubararikira gukorana neza n'intwaro no gukurikiza amategeko ivyo rero wo kwiyumvira ko turi mu bindi nce nza ku ba- muri ba nyakubahwa barongoye imigambwe ba- babiri ndavuga msp inkinzo na radebo msp inkinzo ngo umugambwe ufise ibigwanisho c'est une accusation gratuite kumbura ashobora kumbarira kombye abo banywanyi bacu baba barafatanya ibigwanisho nabo nyene baja habona kuko ivyo ni vya bindi eh, umuntu avuga ibi na biriya adafise des éléments palpables inkozi y'ikirikitirirwa umugambi kugira umugambi ugira ibibazo peut-être vous allez me donner les noms hanyuma abo bantu bita aba- abasederi bafise ibigwanisho natwe se twitura ubutungane umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima intambwe yatewe mu kiringo c'ukwezi bari bihaye kugira imishamirano y'abanyamigambwe ihagarare mu gihugu umushikiranganji pascal barandagiye agasaba abarongoye imigambwe kubandanya kwigisha amahoro abayoboke babo gushika ku mitumba ni umwanya mwiza rero twafashe ku banyamigambwe wo wo kubabwira ko basubira bakagendera icyo twiyemeje bashike hasi ku mutumba kuko umuntu ariko arabiraba u- usanga ari hari hasi ku mutumba batariko barakora uko twebwe mu ntwaro canke ku bajejwe imigambwe hejuru bariko baratanga le message twatumye babura amatari n'abajejwe imigambwe bagende bakorere cyane ku makomine kugira ngo ibyo tuba tuvugiye ngaha tumenye neza yuko ubutumwa bwashikiriye gushika hariya hasi ku mutumba ku rugero rwajejwe intwaro by'ukuri twavuga yuko ni umunezero ntangere ubutumwa twabahaye barawufashe nkama intara zitandatu kuri cumi n'umunani zigize uburundi nizo zishimigwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ko zateye intambwe agasaba abarongoye izisigaye kwikubita agashi kugira amatora umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogera ibintu byifashe neza kuri uyu wa kane mu masaha yo mu ijoro niho ku cyibutso cya nyanza mu micungararo y'igisagara cya kigali hashingurwa ibiziga amajana abiri by'abantu bishwe mu gihe cya jenoside mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika sumita kaboyi yari ahari niwe agiye kudushikiriza iyi nkuru imibiri yashyinguwe ku mugoroba kuri uyu wa kane yabonetse mu cyobo kiri mu murenge wa rwezamenyo mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali iyo mibiri yabonetse mu rugo rw'umusaza rwagasana jean baptiste nawe wishwe muri jenoside n'umuryango we mu rugo rwe hari hahuriye imiryango myinshi ituye muri ako gace ku buryo icyobo kimwe cyavuyemo abantu bari hagati y'ijana na magana abiri amakuru y'icyo cyobo yatanzwe n'uwitwa Aline Mucunda uba mu gihugu cy'Ubufaransa akaba ari umwe wavuye muri icyo cyobo ayaha Karine Karambizi nawe uba mu gihugu cy'Ububirigi ufite ababyeyi n'abavandimwe biciwe muri icyo cyobo ubuhamya Karine Karambizi yatanze yavuze ko amaze kubona ayo makuru yihutiye kuza gushakisha be akaba adashidikanya ko yababonye kandi akaba yabashyinguye mu cyubahiro harimo papa ariko hakabamo na mukuru wanjye nakurikiraga olive hanyuma ikindi ni uko nzi ko mama ari mu batwitswe amagufa ya mbere twahu- twahereyeho yari ari mu nyirakaragwe no mu mbyara kuko kuko nzi neza ko bamutwitse twe tuzi ko ari amagufa ashiririye dufata yose hamwe na- hari n'abayafataga bakayajugunya ngo aya ni amakara nta makara yari ahari ni amagufa y'abacu mwabonaga mukagira ngo ni amakara ni kenshi ibi byobo byagiye bivugwa mu nkiko gacaca ubwo zari mu gihe cy'ikusanyamakuru bikarangira nta mwanzuro ufashwe bizimana jean damascene uyoboye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside avuga ko gacaca hari aho yatsinzwe kuko itabashije kugaragaza amakuru yari akenewe iyo tuje mu gikorwa nk'iki cyo gukingura imibiri imaze imyaka irenga makumyabiri n'itanu tutarayibona hari aho mbona ko twatsinzwe kuko inkiko gacaca kimwe mu byo byateganyaga ryateganyaga icyiciro cy'ikusanyamakuru icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru cyasabaga ko abaturage batuye mu mudugudu bagombaga kwicara bakibukiranya abantu bari bahatuye bakicwa bakagaragaza amazina yabo aho baba bariciwe iyo rero tubonye iyi mibiri nk'uku niyo tu- bashatse umwaka ushize wose mu gahoromani hariya i kabuga bigaragaza ko iyo fazi icyo cyiciro cy'ikusanyamakuru hari aho kitagenze neza ko hari ababeshye hari abacecetse n'iryo shyirahamwe ceceka ba- ryari rihari uhagarariye imiryango yashyinguye yavuze ko abantu badashaka gutanga amakuru babangamiye igikorwa cy'ubumwe n'ubwiyunge ndetse asaba ko bahanwa umuntu tugiraga tukagira akaba umuturanyi agatura hari imyaka makumyabiri n'itanu byarabaye abireba ariko ntatinyuke guhaguruka ngo aze atubwire ati dore byagenze gutya agahitamo kugenda abandi bose bagahitamo kuba abantu ntibindeba abo bantu imyaka makumyabiri n'itanu irashize ariko nagira ngo mbaba- mbabwire ngo inzira iracyari ndende inzira iracyari ndende niba tugifite abantu nk'abo bagera ku munsi wa nyuma binangiye bakaba badashaka no gutanga amakuru sinzi uburyo bizakorwamo dufite amahirwe na minisitiri w'ubutabera ari hano abo bantu nanone twibarika gutyo gusa kuko n'ejo n'undi azongera n'undi azongera mwatanze urugero iyo umuntu ata- afite ibimenyetso ko byagaragaye iyo umuntu ibyo byose bigaragara akanangira harya ubundi we a- bamugira bate ubu ngubu abo twari dufite abo twabonye abo tumaranye iminsi batayaduhaye ni iki kizatuma wa wundi wo- wo wo mu biryogo cyangwa ni iki kizatuma undi wo kuri stade ayatanga azi ko mugenzi we w'umunyakabanda atayatanze kandi ntibigire icyo bimutwara icyo kintu muzakigeho niba gishoboka minisitiri w'ubutabera johnson busingi wari uhagarariye guverinoma yakunze gusabwa n'abarokotse ko leta ikwiye gutanga ubutabera maze abwira abarokotse ko ubutabera busaba kwitonderwa cyane ndetse no gushishoza ubutabera ni urugendo abantu bagenda bagenda neza bagerageza gushishoza bagerageza kwitonda bagerageza kutarangwa n'ibindi uretse kurangwa n'ubutabera hari ubwo watekereza utari ko hari umuntu utarabazwa hari umuntu utarahanwa hari umuntu utaragira ate nibyo koko ku muntu wese ufite ubitekereza ya- a- nibyo birakwiye ariko urugendo rw'ubutabera muri iki gihugu gacaca mu nkiko zisanzwe ntabwo rwagera ku byo rugomba kugeraho ijana ku ijana mu gihe gito cyangwa se mu gihe giciriritse ariko ngira ngo twizere ko ari urugendo rukomeza rudahagarara rudasaza ayo makuru yose aho yaba ari iyo uyegeranyije agahinduka ya makuru afatika igihe urukiko rushingiraho ubutabera bushingiraho byanze bikunze nagira ngo mbizeze ko ntabwo uru rugendo rwahagarara abakuye muri icyo cyobo cyabonetse mu murenge wa rwezamenyo benshi bo mu miryango yabo bagiye babamenya bitewe n'imyenda bari bambaye inkweto n'utundi tuntu bari bafite ubwo batandukanaga mu bihe byabo bya nyuma asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
biriko ibikorwa byo gutohoza ibyaha perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yagirizwa byatangujwe n'umukuru w'inama nshingamateka nancy pelosi bishobora gutuma abanyamerika bo migambwe yose ikomeye uko ari ibiri basidukana n'iyo nka mu kuja gutora mu matora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyi nkuru yanditswe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jim malone tugiye kwishikirizwa na claude ganza munyamagana perezidante w'inteko ishinga amategeko ya amerika ukomoka mu ishyaka ry'abademokrate nancy pelosi yafashe icyemezo cyo gutangiza iperereza ku byaha perezida donald trump akekwaho ibyaha byatuma aregwa kaburana byamuhama agakurwa ku butegetsi cyarushijeho kugira inzitane inzira ya perezida trump yo kongera kwiyamamariza manda ya kabiri mu matora ateganyijwe umwaka utaha ibitekerezo byakusanyijwe ku matora ari imbere byerekanye ko perezida trump afite amahirwe make yo kwegukana intsinzi muri manda itaha ugereranyije n'amahirwe abahabwa abandi baperezida bakiri ku butegetsi wahabwa icyizere kiri munsi ya mirongo ine ku ijana trump icyizere cye gishingiye ku bukungu buhagaze neza n'abazamushyigikira ngo abashe kuganza abademokrate bashobora kuzamwima amajwi ku bwinshi bakamutesha indi manda cyakora kuba mu minsi ishize harabonetse ibimenyetso bica amarenga y'uko ubukungu bushobora gusubira inyuma nabyo byashyize igihu ku mahirwe ya perezida trump yo kongera gutorwa inkuruzi yo gushaka kweguza perezida trump ari nayo nzitizi nshya afite muri politiki ishingiye ku makuru yatahuwe kuwa gatatu w'iki cyumweru perezida trump asaba mugenzi we wa ukraine gukora iperereza kuri hunter biden umuhungu wa joe biden bitegura guhangana na perezida trump mu matora ari imbere aya makuru abademokrate basamiye hejuru ibiro bya perezida bimaze kuyashyira hanze agaragaza ko perezida trump yagiranye ikiganiro na volodymyr zelensky uyobora ukraine amusaba gukora iperereza ku mikoranire y'umuhungu wa biden na kompanyi ya ukraine icukura peteroli itangazo rihuriweho n'abayobozi bane ba komisiyo z'inteko bose b'abademokrate bakuri bakurikiranye iki kibazo mu buryo bwahuranyije bavuga ko nta gushidikanya perezida trump yakoresheje ububasha afite mu nyungu ze bwite za politiki joe biden yiyamamaza kuri uyu wa gatatu yavuze ko ari akaga ku gihugu kubona perezida ashyira imbere politiki ye bwite akayirutisha indahiro yagize ajya ku butegetsi ati inteko ishinga amategeko ikwiye kumenya ukuri kose kuri ibi kandi donald trump akabibazwa cyakora trump yabiteye utwatsi avuga ko nta kibi na kimwe yigeze akora kandi ko iperereza ry'abademokrate ahubwo rizamuhesha intsinzi mu matora y'umwaka utaha aganira n'abanyamakuru ku wa kabiri w'iki cyumweru ku cyicaro gikuru cya onu trump yaravuze ati icyiza ni uko abazatora basobanukiwe ni nayo mpamvu bashaka amatora cyakora ni bibi ku gihugu iyi ni ingingo ikomeye impande zombi zibonamo amahirwe abo ku ruhande rwa trump bavuga ko gukorwaho iperereza kwe bizaha imbaraga abamushyigikiye bakazamutora ku bwinshi naho abacurabwenge b'abademokarate bo bagasanga urugamba ruganisha ku kweguza perezida trump ruzatera umwete abademokarate n'ubundi bari baramaze kugaragaza ko batazatora trump muri bibiri na makumyabiri umusesenguzi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya virginia carl condic wasanga bizazamura amashyaka no kutavuga rumwe bigafata indi ntera mu gihugu ati ndabona aya matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri uruhande rushyigikiye trump urunganya amahirwe n'urumurwanya kuko hari byinshi badahuzaho kandi ibi bijyana no kuba ntawe uzi neza uko ubukungu buzamera kuba hazabaho intambara cyangwa hakaboneka amahoro no kuba umukandida w'abademokarate ataramenyekana byose biratera urujijo abademokarate baracyafite akazi ko kwemeza rubanda ko bashyigikira ko perezida yavanwaho hari inyigo ebyiri ziherutse gukorwa ku byo abantu batekereza ku ngingo yo kuba perezida yavanwa cyangwa akaguma ku butegetsi zose zagaragaje ko amahirwe yo kumuvanaho ari hasi kuruta y'uko agumaho iheruka gukorwa na kaminuza yitwa unipiac yerekanye ko mu bantu ijana mirongo itatu na barindwi gusa aribo bashyigikiye ko avaho abandi mirongo itanu na barindwi bakarwanya uyu mugambi indi nyigo yerekanye ko mirongo itatu na batandatu ku ijana bakwemera ko perezida avanwa ku butegetsi mu gihe mirongo ine n'icyenda bo bifuza ko abugumaho kandi izi nyigo zombi zakozwe mbere y'uko nancy pelosi uyobora inteko ishinga amategeko asaba ko hatangizwa iperereza ku byaha perezida akekwaho byatuma akurwa ku butegetsi aburanye bikamuhama nubwo inteko ishinga amategeko yagera ku ntego yo kuvana perezida ku butegetsi ariko abasesenguzi bo basanga abasenateri baburizamo uwo mugambi n'ubundi perezida akagumaho susan page usesengura inkuru za politiki mu kinyamakuru usa today asanga inzira ya trump muri politiki igenda iba imfundanwa nubwo yizeye ko ubukungu buzakomeza kuzamuka umwaka utaha imbaraga trump yizeye ni iz'uko abamushyigikiye batamuvaho uko byaba kose ikibazo gikomeye afite ariko ni uko izo nkoramutima ze atari zo nyinshi mu bagize inteko ya amerika itora bagera nko kuri mirongo ine ku ijana uku niko uyu musesenguzi abibona kudahungabana k'ubukungu niyo turufu ikomeye trump yizeye gukinisha muri aya matora ndetse hari n'ababona ko izamuhesha amahirwe koko abasesenguzi ariko bavuga ko kugerageza kuvuga uko byagenda perezida avanwaho cyangwa ko ubukungu buzaba bwifasha umwaka utaha kandi utarawugeramo atari ikintu cyiza perezida trump abaye umuperezida wa kane mu mateka ya amerika utangijweho iperereza nk'iri nyuma ya andrew johnson mu gihumbi magana inani mirongo itandatu n'umunani richard nixon mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane na bill clinton mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ba perezida johnson na clinton begujwe n'inteko ishinga amategeko ariko bababera imbere ya sena baguma ku butegetsi batyo ni mu gihe nixon we yahisemo kwigura amaze kubona ko haba inteko ishinga amategeko na sena bamuvuyeho biteguye kumweguza nta kabuza trump ararwana no kutaba nka ba perezida jimmy carter na george herbert walker bush abaperezida babiri rukumbi batabashije gutsindira manda ya kabiri kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye ubufaransa buri mu kiganiro inyuma yaho perezida jacques chirac yahaniye cyane ubumwe bwa buraya afurika hamwe no gushyira hamwe kw'ibihugu byo ku isi yitabiye umuremyi afise imyaka mirongo inani n'itandatu umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza venuste nshimiyimana niwe atubwira ibyerekeye iragi rya nyakwigendera jacques chirac yatangiye politike igihe yatorerwaga kuba depite afite imyaka mirongo itatu n'itatu gusa yabaye minisitiri w'intebe inshuro ebyiri yaba umuyobozi w'umujyi wa pari mu gihe cy'imyaka cumi n'umunani akaba ari naho yateguriye umugambi wo kuzaba umukuru w'igihugu kubera ko yakiraga abategetsi bose b'isi yose bagendereraga ubufaransa kenshi nakunze kunyanya mu minsi mikuru bakoraga mu mujyi w'i pari nta mutegetsi wo ku isi wacaga mu bufaransa ngo meya w'i pari abure kumwakira bose abahacaga bose n'umwamikazi w'ubwongereza yarahaciye icyo gihe aramwakira hari abanyafurika benshi bahazaga akabakira abantu bose bari bazi ko igihe kimwe perezida bitera navaho shiraka ashobora kuba perezida uwo ni ambasaderi jean marie vianney ndagijimana wigeze guhagararira u rwanda mu bufaransa akaba agiye kudufasha gusesengura bimwe mu byo perezida jacques chirac azibukirwaho amaze kuba umukuru w'igihugu muri mirongo icyenda na gatanu yemeye uruhare rwa leta y'ubufaransa muri jenoside yakorewe abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi mbere yaho byari byarageragejwe bitemerwa kumva ko kubyemera mbese ari nk'igisebo ariko perezida Chirac igikorwa gikomeye cyane bakunze kumubaraho kuba yarabyemeye akemera ko nubwo ubufaransa butakoze jenoside y'abayahudi ariko hari inzego zimwe na zimwe zo muri iki gihugu zabigizemo uruhare ubufaransa turibuka ko bwohereje ingabo mu cyo bise operation turquoise muri mirongo icyenda na kane bwitwaye bute igihe Chirac yari ku butegetsi maze ingabo z'u Burundi u Rwanda Uganda zigatera Kongo igihe zashakaga gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu icyo gihe nabwo twavuga ko Chirac yagaragaje ko ari umuntu ukunda amahoro ko ari umuntu utishimiye ko kubona abaturage bababara kubona abantu bicwa bazira indwara cyangwa se za bombe mu mashyamba ubufaransa nicyo gihugu cyonyine cyagerageje nanone gutabara nk'uko cyari cyarabikoze muri jenoside yo mu rwanda igihe cya turukwaze icyo gihe nabwo ubufaransa shiraka ari perezida bwasabye muri runiko bakohereza ingabo mpuzamahanga zikajya guhagarika buriya bwicanyi bwaberaga mu mashyamba ya kongo ibihugu bimwe birabyemera ariko biriya by'ibihanganye nka leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza canada n'ibindi birabyanga ni uko mbese ubwicanyi bwakomeje ntihagire ubyitaho bakaza gukora raporo nyuma ariko abantu barahashiriye none tukiri mu karere k'ibiyaga bigari ni uruhe ruhare yaba yaragize mu mishyikirano yo kugarukana amahoro mu burundi ikizwi ni uko perezida Chirac yari afitanye ukuntu yumvikanaga na perezida mandela yashyigikiye mandela cyane muri iriya mibonano birazwi ko bagiye bafasha mandela n'abari hamwe nawe kugira ngo barebe ko imibonano y'abarundi yagera ku mahoro ndibutsa ko n'ibiganiro hagati y'u rwanda na fpr byatangiriye pari mu bufaransa mbere yo kujya arusha jacques chirac azibukirwa kandi ku cyemezo yafashe mu mwaka wa bibiri na gatatu cyo kudashora ubufaransa mu ntambara yo muri iraq yari igamije gukuraho ubutegetsi bwa saddam hussein muribuka ya disikuru yakozwe na de villepin wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga i new york buriya ni shiraki yavugiraga ni shiraki wari wabimutumye kandi n'ubu ngubu iyo abantu basubije amaso inyuma basanga ubufaransa bwararebye kure iyo ntambara ntacyo yazanye gishya ahubwo yazambije ibintu muri iraki iraki irasenyuka abantu bapfa ari benshi kandi amahoro ntiyagaruka igihe cyose yari ku butegetsi jacques chirac yavuganiye afurika agera n'aho asaba igihe yari amaze kuva ku butegetsi ko afurika yasubizwa ibyo yasahuwe ikindi jacques chirac yakoze kugira ngo ateze imbere afurika yasabye ko hashyirwaho umusoro kuri buri tike y'indege kugira ngo umusaruro ukoreshwe mu kurwanya sida igituntu na malariya igikorwa kigaragaza nyine ubumuntu bw'uwo mugabo ko shirake buriya yafashije umukobwa we claude gufata umwana abana b'amahanga akabagira be kugira ngo bafashe abantu bakennye muri aziya n'ahandi ambasaderi jean marie vianney ndagijimana ndagushimiye nongereho ko jacques chirac yari afite inshuti nyinshi z'abakuru b'ibihugu bya afurika nubwo bamwe muri bo batungwaga agatoki mu kudacunga neza umutungo w'abaturage babo ndetse igihe yajyaga mu nama ya wunde muri kamerun inama yahuzaga ubufaransa n'ibihugu bya afurika mu mwaka wa bibiri na rimwe abasenyeri bo mu bufaransa bamwandikiye ibaruwa bamusaba kutiyegereza cyane bamwe mu bategetsi b'abanyagitugu venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the